radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umuyobozi wa kiliziya gaturika mu rwanda yavuze ko ababajwe no kuba i betelehemu aho yezu yavukiye batabashije kwizihiza noheli na betelehemu rero nicyo tubasabira nicyo tubifuriza kugira ngo bariya abavandimwe barusheho kubona ko ari abavandimwe gutyo bumvikane ku buryo babana mu mahoro bose bakamererwa neza antoine karidinari kambanda arikepiskopi wa kigali uburusiya buravuga ko bumwe mu bwato bw'intambara bufite ku cyambu cyo mu nyanja y'umukara hafi ya kirimeya bwangijwe n'indege y'intambara ya ukraine muri iki gitondo ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi uburusiya buravuga ko bumwe mu bwato bw'intambara bufite ku cyambu cyo mu nyanja y'umukara hafi ya kirimeya bwangijwe n'indege y'intambara ya ukraine ikoresheje za misiri zishakisha icyo zatumwe guhitana umuyobozi w'ingabo za ukraine zirwanira mu kirere yemeje ko aribo bakoze icyo gitero ku yandi makuru ndi kumwe na oreyani itangishaka na frederic nkundikije minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu yabwiye ishyaka rye rikudi ko yifuza gukomeza intambara mu ntara ya gaza kugeza aharanduye umutwe wa hamasi netanyahu yabivuze mu gihe abayobozi bajejwe amagara y'abantu mu ntara ya gaza bavuga ko abasivile umurengera bahitanywe n'igitero cyakozwe na israel mu ikambi y'impunzi ibyo bitero vya israel vyarasenyaguye ibitari bike hagati mu ntara ya gaza ku mugoroba weje ku munsi w'imana ibyo bitero vyabandanyije gushika mu gitondo c'umunsi wa mbere abajejwe amagara y'abantu mu gace kari mu minwe ya hamas batangaje ko abantu bashika kuri mirongo indwi bishwe muri ivyo bitero vya israel vyakozwe n'indege za gisirikare ku ikambi ya magazi igisirikare ca israel cavuze ko kiriko kirasuzuma neza amakuru avuga ko ivyo bitero vyakozwe kuri iyo kambi y'impunzi cibukije kandi ko ciyemeje gukingira ubuzima bw'abasivile mu ntambara yacu yo kurwanya umugwi wa Hamas.
Mu muhango wo gutura igitambo cya misa ya Noheli, Papa Francisco yatabarije abaturage bo mu ntara ya Gaza bugarijwe n'intambara. Oriane Itangishaka.
Papa yavuze ko abana bariko bapfira mu ntambara zitandukanye harimo n'abo mu karere ka Gaza. Papa yagize ati: abo ni ba yezu bato bato buno munsi muri ubwo butumwa yashikirije papa francisco yongeye avuga ko igitero cyakozwe na hamas ku itariki indwi z'ukwezi kwa cumi muri israel ari agahomberamunwa yasabye kandi ko abantu bashika ijana bagizwe imbohe mu karere ka gaza barekugwa muri iryo jambo yashikirije ari ku ibaraza ry'igorofa ryo mu kibanza cy'amasengesho c'umutagatifu petero i roma imbere y'abantu insinzi yidogeye amashyirahamwe akora ibigwanisho avuga ko ari yakokeza intambara ku isi uyu muyobozi wa ekleziya katolika afise imyaka mirongo umunani n'indwi ahimbaje umunsi mukuru wa noheli ku nshuro igira cumi na rimwe ari muri ayo mabanga yiwe yasabye ko intambara za politike amatati ayo ari yo yose n'intambara za gisirikare mu bihugu bitandukanye harimwo ukraine siriya yemeni lebani armenia na azerbaijan zihagarara yasabye kandi ko haba gukingira uburenganzira bw'abimukira ku isi muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara ya kivu y'epfo inkangu yatewe n'imvura nyinshi yahitanye abantu bane abandi makumyabiri baburirwa irengero frederic nkundikije iryo segenya ryabaye ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mungu mu gisagara ca kamituga nk'uko icegera c'umukuru w'ico gisagara alexandre ngandu kamundala yabitangaje abantu mirongo ibiri na batanu bagwiriyemwo abimba ubutare bari bugamye mu kazu gatoyi igihe uyo musozi wasenyutse wabahitana ukabasuka mu ruzi rwari hafi yawo igihugu cya niger cyahagaritse umubano wacyo n'umuryango uhuriwemo n'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa francophonie iyo nkuru itangajwe n'abategetsi ba gisirikare b'ico gihugu mu gihe kandi babandanya guhagarika buhoro buhoro ubucuti bwose ico gihugu cari gifitaniye n'igihugu c'ubufaransa umuvugizi w'akagwi k'abasirikare batwara igihugu ca niger muri iki gihe yavuze ko ubufaransa bumaze imyaka irenga mirongo umunani n'umunani bukoresha iryo shirahamwe mu gukingira inyungu zabwo abo basirikare bafashe ubutegetsi muri kudeta yiyamirije yamirijwe n'amakungu mu kwezi kw'indwi abafatiye ubutegetsi baciye bafata ingingo yo kwirukana abasirikare b'abafaransa bari bamaze imyaka itari mike bafasha icyo gihugu mu gikorwa cyo komora imirwi yigumuye y'abarwanyi baharanira ubutegetsi bwa kisilamu mu bihugu byo muri afurika y'umurengero
murakoze oriyani itanga ishaka na frederic nkundikije kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za instagram facebook na youtube aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umukuru wa kiliziya gatolika y'u rwanda antoine cardinal kambanda arasaba abakirisitu gushyira imbere agaciro k'umuryango mu butumwa arikepiskopi wa kigali yifuje kugeza ku bakirisitu batuye akarere k'ibiyaga bigari yavuze ko urumuri rwa kirisitu rugomba kurangaza imbere y'abahatuye kadinari kambanda kandi yavuze ko ababajwe no kuba i betelehemu aho yezu yavukiye batabashije kwizihiza noheli agasaba abavuga rikijyana kujya baha buri wese agaciro murakoze kumpa aka kanya ko kugira ngo mbe nakwifuriza abavandimwe bose hirya no hino ku isi noheli nziza noheli nziza kuri mwese n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu n'abaturanyi muhere nziza ku miryango iba yateranye ndetse bamwe bavuye hirya no hino badaherukana kugira ngo mwifatanye gusangira noheli no kuyizihiza noheli rero ni umunsi mukuru mwiza w'umuryango yezu kirisiti umwana w'imana n'umukiza wacu umuremyi w'ijuru n'isi yemeye kuza kuba umwe muri twe no kubana natwe ahitamo kuvuka ni umuryango urwo rutagatifu rw'i nazareti bitugaragariza agaciro gakomeye k'umuryango ariyo mpamvu rero noheli ku buryo bw'umwihariko aba ari umunsi mukuru w'umuryango yezu kirisitu ni urumuri ni urumuri duhishurira ukuri k'ubuzima n'ukuri k'urukundo imana dukunda ikaduhishurira ko turi abavandimwe bahujwe n'umubyeyi umwe imana data ariyo mpamvu rero yezu umukiza watuvukiye ari umwami w'amahoro kuko iyo abantu bamenye ko ari abavandimwe barushaho kubana kivandimwe mu rukundo ntihagire icyo bapfa iyo hari icyo badahuje bakabyumvikanaho ariko hatagize uwangundi cyangwa se umugirira nabi niyo mpamvu rero ari umwami w'amahoro noheli irangwa n'urumuri urumuri rwarasiye hejuru ya betelehemu ijuru rigakinguka abamarayika mu ijuru bakadusogongeza ku birori biri mu ijuru niyo mpamvu umunsi mukuru wa noheli ni umunsi mukuru w'isi yose ku bantu bose ku isi abamarayika bararimbaga bati imana nisingizwe mu ijuru n'abantu ku isi bagire amahoro duhishurira rero ibirori byari mu ijuru basingiza imana
nyakubahwa karidinari muravuga muti yezu twambaze uyu munsi duhimbaze uyu munsi yavukiye eh, i betelehemu ubu ngubu tuvugana nyakubahwa i betelehemu ntabwo habaye noheli kubera iriya ntambara ibera mu ntara ya gaza Eh, ku batashoboye kwizihiza iyi noheli b'i betelehemu n'abandi bose batabishoboye ubutumwa bwanyu ni ubuhe urakoze ni ibintu bitubabaza cyane twese ndetse dusenga kugira ngo n'abo bavandimwe nabo bagire amahoro ndetse kimwe n'ahandi hirya no hino ku isi kirisitu ni urumuri rwarasiye mu mwijima abantu iyo bari mu mwijima umuntu abonye uwo ari we wese agira ngo ni umuntu uri bumugirire nabi ni umujura cyangwa se ni umugiranabi noneho nawe yamwikanga akamutanguranwa akaba yamugirira nabi ariko iyo abonye urumuri asanga ari umuvandimwe aho kugira ngo barwane bagahoberana bagasabana bakishimana buriya rero intambara ziterwa n'uko abantu baba bari mu mwijima noneho akagira ngo um, umuntu umuvandimwe bahuye ko atamubona akumva ari umugirire nabi Eh, yezu kirisito rero ubutumwa bwa- bwa noheli ni icyo ngicyo buvuga ni uko butumurikira ko turi abavandimwe na betelehemu rero nicyo tubasabira nicyo tubifuriza kugira ngo bariya abavandimwe barusheho kubona ko ari abavandimwe gutyo bumvikane ku buryo babana mu mahoro bose bakamererwa neza kandi n'ahandi hose ku isi nicyo dusaba turasaba rwose kugira ngo abantu bo ku isi yose cyane cyane abantu bavuga ariko ijyana bo ku isi kujya baha buri muntu wese agaciro no kumubonamo umwana w'imana ikunda n'umuvandimwe wabo kugira ngo twese dushyire hamwe ibyo ni byo bihesha ikuza imana kandi no ku isi tukagira amahoro nibwo ubutumwa bwa noheli nyiricyubahiro kardinal antoine kambanda arikepiskopi wa kigali ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwigomwe kugira ngo muze kwifatanya n'ijwi ry'amerika mwifuriza abakirisitu umunsi mwiza wa noheli urakoze cyane ndabashimiye namwe ijwi rya amerika kuba mumpaye aka kanya ko kuba ubutumwa n'iri jwi byagera kuri benshi bishoboka kuko noheli igenewe bose ku isi murakoze
Thank
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noheli nziza kuri mweshe aho muri hose ku migabane yose y'isi mwebwe mudufasha kubategurira aya makuru mwebwe mudusangiza amakuru mudufasha mu biganiro mubyitabira mwebwe mutuma izina radiyo yacu rivuga icyo risobanura mugume mu byishimo bya noheli haba n'abakize misheli n'umwe muri mwe wumva ijwi ry'amerika buri munsi atuye mu karere ka gasabo umurenge wa jabana akagari ka kabuye umudugudu wa buriza noheli nziza twese hamwe kuri voice of america ndagukunda cyane venuste nibyo nimba nkunda nanjye ndagukunda nkunda abantu bankunda uyu munsi mukuru wa noheli ndawukwifurije wowe n'umuryango wawe n'abandi benshi bumva ijwi ry'amerika
ni ukuri ubu tuvugana baguteze amatwi kuko bakunda kumva radiyo of america ariko igikomeye kiruta ibindi ni amakuru mwagiye mutugezaho muri uno mwaka kandi twizera cyane ko aba ari ay'ukuri ijana ku ijana uyu munsi mukuru wa noheli wowe urawizihiza ute uyu munsi mukuru nk'uko wabyumvisha amazina yanjye ndi umukristo yego
ni ibintu byashyushye hano i kigali cyane nakomeje no gukurikira amakuru mutugezaho Mm.
mbona no mu bindi bice hose bimeze neza gusa nk'uko bisanzwe ku bantu benshi turi kubabazwa n'uko ahantu umwana yezu yavukiye uyu munsi ntawe bizihije ariko nta kundi niko mu isi bimera
yego uravuga yuko kandi ukunda kumva amakuru ijwi ry'amerika ibagezaho uti umwaka wose twumvise muratugejejeho amakuru meza amakuru asukuye amakuru aduhumuriza none mbwira iyo ushubije nk'amaso inyuma ni iyihe nkuru wumva yakunyuze wumvise hano ku ijwi ry'amerika ni ikihe kiganiro wumvise ukavuga uti kino kiganiro cyaranyubatse
Eh, ikiganiro kinyubaka cya mbere na mbere Mm.
ni icyo ukora ukora ikiganiro kibaho gushakisha abantu babuze imiryango yabo nibyo
icyo kiganiro kiranyura ku buryo buremereye naranakwandikiye sinzi niba ubutumwa utarabubonye yego narabubonye yego nashakaga umusaza nabuze kuva muri bibiri na cumi na rimwe ariko abi Dar es Salaam muri Tanzania
nyibutsa uwo musaza yitwa nde uwo musaza yitwa Abudara Mashaka akaba mwatandukanye azi ku ryari kazina k'agatazirano bita Micuzi
abudara mwatandukanye ryari
Abudara twatandukanye mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe
avuye mu rwanda agiye muri Ah, tanzania sorry, sorry, sorry, sorry. Eh?
yego
Eh, mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe mhm,
yankoreye ibintu byinshi cyane kuko njyewe nakoreye impanuka i Dar es Salaam muri Tanzania mm, nta muntu n'umwe nari mpazi mhm.
niwe muntu babwiye ati hano hari umunyarwanda ukoze impanuka iyo mpanuka nayikoreye aho bita kibaha yego
yankoreye ibintu n'uyu munsi binkomanga ku mutima yanyishyuriye amafaranga yo kwa muganga yarengaga amadolari magana inani Mm.
anjyana mu rugo iwe mamara amezi atatu Mm, bamfasha ibishoboka byose ndetse agera n'aho avugana no ku kazi mu buryo bwose bushoboka ngo banzane i kigali kumvuza mu buryo bwimbitse kuko hariya nabonaga bitari kugenda neza mm.
nza kumubura birankomanga numvishije ikiganiro cyawe bituma naragukurikiranaga cyane ndakwandikira ariko ndavuga ntiwasanga ari ubutumwa bwinshi n'ubwanjye azabugeraho
ugize imana rero nguhamagaye no ku inoheri ibintu byose nkunda kubivuga bikorwa n'imana ah, baravuga ngo inzira zayo zimenywa nayo gusa kubona nguhamagaye ku munsi wa noheri eh, ukaba ari naho uboneyeho akanya ndakaguhaye kugira ngo abdara niba twumva muri kano kanya niba ari muri Tanzania aho ngaho iri Dar es Salaam yagukora icyo bita mu giswahili kitendo kizuri ni igikorwa cyiza Kitendo kizuri, igikorwa ndiyo baba.
cy'urukundo Eh, niba hari umuntu wamumenyaho muri Tanzania aho ngaho i Dar es Salaam azamwibutse ko yakoze igikorwa cyiza yagiriye uwitwa abantu bakize w'umunyarwanda wari wakoreye impanuka aho ngaho tuzagira aho tumushake tuzamubona tuzamubona kugira ngo tubahuze imana izabikora none niba aramutse akumva muri kano kanya n'umunsi mwiza wa- wa noheli umunsi w'ibyishimo ubundi ntabwo nkora eh, ikiganiro agasaro kaburaga ariko kubera ko ari ikiganiro agasaro kaburaga cy'ibyishimo reka twishimane n'abishimana natwe n'abagira urukundo rwo guhoza abandi hamwe na budara wagufashije abana bakize niba kumva muri kano kanya ngaho rero mubwire ikikuri ku mutima
ndagushimiye cyane ikintu nabwira abudarama ashaka namubwira ko ibyo yankoreye wa muhungu yabikoreye uyu munsi ni muzima arahumeka ndagendera ku mbago imwe ariko ubuzima ndavuga ko bwagarutse abaye anyumva ndamushimira cyane ariko by'umwihariko yashakisha uburyo yakubona akabona nimero yanjye nkasubira i Dar es Salaam kumushaka kuko nagiyeyo rimwe nsanga ahantu yari atuye yarahimukiye afite abana umwe bamwita Julius undi bamwita Ana umukobwa mukuru bamwita Rehema abandi bakuru bandi ntabwo mbibuka ariko ayo mazina bakiyumva ntekereza ko baba banyumvise ndamushimira imana yo mu ijuru ibyo yankoreye byose ahari ntekereje imyaka ishize ubu yari umusaza ariko byariyongereye niba agi- agihumeka ariko niba atanagihumeka kuko byose ni imana ibikora umuryango we wumve neza yuko naje kubashaka simbabone nkayoberwa ahantu bimukiye ariko ku mutima wanjye mbahoza ku mutima nta munsi w'ubusa ndyama nakeneye kumenya amakuru wabo urakoze cyane kuba uje muri kino kiganiro cya noheri kandi ukaboneraho n'akanya ko gushakisha abawe ukaboneraho n'akanya ko kudushyigikira kutubwira ko ibyo dukora bibanyura ku mutima ni mwebwe dukorera iki kiganiro agasaro kaburaga ni icyanyu ibiganiro by'ijwi ry'amerika byose ni ibyanyu mutariho ntabwo twabaho mutatubwira uko mwiyumva ntacyo twaba tumaze tudahinduye ubuzima bwanyu ntacyo twaba tumaze ariko kuba hari icyo tugeraho mukabitubwira mukabidushimira nabyo bidutera imbaraga noheri nziza twese hamwe mwese mwese noheli nziza kuri radiyo sovu amerika mumenye ko tubakurikira kandi tubakunda cyane ku kigero tutabasha kubabona
Thank you.
indirimbo mushumba ushagawe yahimbwe na matayongera umpatse ikaririmbwa na korale de kigali niyo dusorejeho ikiganiro iwanyu mu ntara dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ineza irenze impinga mugume mu byishimo bya noheli mwari kumwe na venuste nshimiyimana
Is